Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'indwi mu mwaka wi- eh, igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu murambabarira umwaka eh, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ukwezi kw'indwi Amakuru tuyatangurire ku makuru avugwa irya nino twabateguriye mu gihugu ca Sudani yo mu manuko icegera ca mbere c'umukuru w'ico gihugu Riek Machar haragabisha perezida Salva Kiir ko atoca kubiri n'amasezerano y'amahoro bateye ko umukono mu mwaka uheze mu kugena Taban Deng Gai mu kibanza ciwe c'umu- ca- c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Taban Deng Gai havugwa ko ari we agiye gusubirira Machar yari umushikiranganji ajejwe ubutare n'agataka muri ico gihugu. Umuvugizi wa Machar James Gadek Dake yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko kugena Gain mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu bishobora kuburizamwo umugambi w'amahoro no kuvyura izindi mvururu z'intambara. Perezida Salva Kiir yari yatanze ikiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani ikiringo carangiranye no ku munsi wa gatandatu kugira Riek Machar abe yagarutse ijuba ariko Machar gushika ubu ntarigera aboneka ngo bamenye niyo ari umugwi washizweho ngo ukurikirane ishirwa mu ngiro ryayo masezerano y'amahoro warasohoye itangazo aho uvuga ko udashigikiye iyo ngingo yo gusubiriza kire mu kibanza c'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu gihugu c'ubudagi naho abantu cumi barakomerekejwe n'igisasu caturitse mu gisagara ca ansarbace kiri hafi y'igisagara ca nuremberge ni igitero cahitanye uwagiteye igipolisi co muri ako gace catangaje ivyo vyabaye ejo ku munsi w'imana mu masaha yo ku mugoroba kibaye igitero kigira kane kibaye mu gihugu c'ubudage mu ndwi imwe gusa kandi kibaye mu gihe ico gihugu cari giheruka kubura abantu icenda abantu bishwe n'umusore w'imyaka cumi n'umunani mu gisagara ca minike ku munsi wa gatanu iki gisasu co kuri uyu munsi w'imana mu gisagara ca ansbace catumye abantu barenga ibihumbi bibiri bari mu, bari mu, gi- bari mu giteramo c'umuziki hafi yaho baca bahakurwa ku mvo z'umutekano igipolisi ntikiratanga amakuru arambuye haba kuri uyu muntu yaturikije ico gisasu ndetse n'abo bantu bakomeretse mu gihugu ca turukiya abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bafadikanije n'umugambwe uza ku isonga mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriye hamwe mu myiyerekano yo gushigikira demokarasi no kunegura aga- no kunegura abashatse gutembagaza ubutegetsi kwitege- kw'igenekerezo rya cumi na gatanu ry'uku kwezi kw'indwi iyo myiyerekano yabereye mu gisagara ca istanbul ejo ku munsi w'imana yari yatumweko n'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi umugambwe witwa Repu- republican people's party abandi bagize ico bashikiriza ni igisirikare kirwanira mu kirere casohoye itangazo ko kikiyoboka umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto muri ico gihugu ca turukiya yitwa hulusi akare ni nyuma yaho bigaragariye ko bamwe mu basirikare barwanira mu kirere bagize uruhara mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse baranagira imbohe uwo mutegetsi mukuru mu gisirikare muri leta z'ubumwe za amerika umugambwe w'abademokrate urugurura ikoraniro kaminuza kuri uyu munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi mu gisagara ca philadelphia ni muri leta ya pennsylvania ikoraniro ahanini rigamije kwemeza hillary clinton nk'umukandida azohiganwa na donald trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kumwe ariko imbere y'uko iryo koraniro ritangura debi wasserman schulze arongoye umugambwe w'abademokrate ahejeje gutangaza ko atanze imihoho mu kanya naganiriye na mugenzi wacu thomas kambinindi yagiye gukurikirana iryo koraniro kaminuza muri ico gisagara ca philadelphia aho atangura atubwira imvo yatumye uwo mutegetsi muri uyo mugambwe atanga imihoho uyu mutegetsi atanze imihoho kubera ko basanze mu ishyaka harimo amariganya mu gihe cy'amatora y'amajonjora abayobozi b'ishyaka basaga naho babereye Hillary Clinton byagaragaye mu mabaruwa bandikiranye ya imeri yashyizwe ku gasozi na cya kinyamakuru cyitwa wikileaks noneho abantu baravuga bati uyu muntu akwiye kwegura kubera ko abogamye niyo mpamvu rero uwo mutegarugori yeguye nta ngaruka mbi bizohava bitera cyangwa bitera muri uyu mugambwe cyane cyane ku igenwa rya Hillary Clinton bose abateraniye hano philadelphia baravuga bati iki gihu ntabwo gikwiye kudutandukanya ntabwo gikwiye kuduteranya dukwiye gushyira imbere umugambi umwe tugashyira hamwe tugatsinda amatora yo mu kwa cumi na kumwe ntacyo bishobora guhindura kuri Bernie Sanders eh, ijambo ashobora gushikiriza ashivuga yuko bamurenganije bigashobora gutuma n'iri koraniro rishobora no kutamera neza bernie sanders ni umwe mu bantu bakomeye uteganijwe kuvuga ijambo biteganijwe ko avuga ijambo uyu munsi we na madamu obama turaza kubireba muri uyu mugoroba ibyo ari byo byose abantu bamushyigikiye bo mu ishyaka batangiye gukora imyigaragambyo bamagana uku kubogama kwa bamwe nyine mu bategetsi b'ishyaka ariko rero ahanini urareba ugasanga ishyaka bose bafite akayihayiho y'uko riguma hamwe kubera ko ari bill clinton uzavuga ijambo ari chelsea clinton umukobwa wa hillary clinton uzavuga ijambo ari perezida obama ari madamu obama ari n'abandi bantu bakomeye nka visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden bose bagamije yuko ishyaka ryunga ubumwe ntabwo bari bwemere yuko ishyaka ricikamo ibice
yari Thomas Kamirindi twavuganye kuri telefone ni ikoraniro tuzobandanya tubakurikiranira hafi igihe cyose rizomara
urakoze arayiswe amakuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu burundi aho abana batandatu bahora bapfungiwe mu rumonge bagirizwa gusibanganya amafoto ya perezida pierre nkurunziza barekuwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba iryo rekurwa ryabaye inyuma y'aho inama nshingamateka isabiye ko abana bose bapfunzwe kuri iyo dosiye bogirirwa ikigongwe runari rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadeb rurashima iyo ngingo rusaba ko n'abandi bana borekugwa umukuru wa fenadeb jacques bigirimana yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza twebwe ica inama nshingamateka yasabiye abana twabyakiriye neza cyane ubwa mbere bwobwo bakoze igikorwa bategerezwa gukora kuko batowe n'abanyagihugu kandi abo bana bari mu banyagihugu b'abarundi ni ukuvuga mu gifaransa ni bimwe bita rodovabilite abashingamateka nabo baba bafise ibyo bategerezwa gukorera ababatoye bakanababwira icyo bariko barakora rero kuba barasabiye ikigongo abana kuba barakoze amatohoza bakabona yuko bikwiriye ko bosabira ikigongwe abana abana bagirizwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu by'ukuri n'igikorwa cerekana ko nabo bashize imbere ineza y'abana bashize imbere guharira hanyuma guhana bikazoza mu nyuma abana babanje guhanurwa rero icyo ni ikintu twashimye cyane mu mashyirahamwe kandi n'ibyo twamye dusaba hanyuma ikindi naco ni uko abashingamateka kuba barasabye ko abana bogirirwa ikigongwe ni ukubera ko baba babona ko ari intambwe ya mbere ubundi bo bafise n'ububasha bahabwa n'amategeko igihe ibyo bitaba bibaye bashobora guhamagara umuntu wo muri leta abajejwe icyo kibazo akaza kwisigura imbere yabo igituma cyangwa ingene ariko aragera icyo kibazo rero twibaza yuko iyo ntambwe ya kabiri itazorinda gushikwako ahubwo ko abajejwe icyo kibazo bazotanga ikigongwe kuri abo bana hanyuma gutya icyo kibazo kikava mu nzira burundu tugaronka n'umwanya cyangwa tugafata umwanya rero mwiza cyane wo guhanurana n'abana tukibukanya ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe tukibukanya uburenganzira bafise n'ibyo nabo bategerezwa gukora gukorera igihugu gukorera ababyeyi gukorera sosiyete gukorera n'abo bangana ibyo twita redovwari kuko abana barafise amadurwa ariko barafise n'amadovwari rero inyuma y'uru rugamba tuzotangura urwo rundi rugamba rwo kwibutsa abana ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe mwebwe muri fenadebe mugira muti n'abana bagisigaye bafunzwe barakwiye kurekurwa nico tuvuga kuko nta gituma na kimwe abana cumi n'umwe bagisigaye ni ukuvuga ndwi bimuramvya na bane bo mu cankuzo boguma bafunzwe mu gihe iki kibazo camaze kuba ikibazo cafashwe mu minwe na leta y'u Burundi kandi igashikiriza ihagaze ikavuga iti abana nibasubire ku ishuri bitorega umuti ku ishuri mu gihe hari ibice byinshi abavyeyi bagiye hamwe bavugana n'abarongoye amashuri ingene batorera umuti ico kibazo hanotanga nk'akarorero mu ruziba abavyeyi bagiye hamwe n'abayobozi baravuga bati ivyo bitabo tuzobiriha hanyuma duhanura abana bacu ntibaze basubire igitega abana barenga amajana atatu na mirongo itatu na batandatu vyagenze uko nyene abavyeyi bavuze bati ntimutwirukanire abana nimutureke tubibakosore tubaganirize tubabwire tuti nyabuna hariho ivyemewe n'ibitemewe hanyuma ivyo bitabo tubirihe abana basubira ku ishuri rero nta kintu na kimwe uyu munsi cosigura igituma abandi bana bagirizwa ikosa rimwe n'iryabo barekuwe baguma bafunzwe ibubanza hafunguwe batanu mu ruyigi harafungurwa indwi imuyinga barafungurwa ikarunzi barafungurwa mu rumonge baraye bafunguwe turizera rero yuko n'abo cumi n'umwe nabo bagiye gufungurwa kugira ngo dutangure icyo gikorwa cya kabiri cyo guhimiriza abana tubibutsa ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe muvuze ibyo bemerewe n'ibyo batemerewe nk'abajejwe agateka k'abana abana hariho ikosa bakoze twebwe twamye tubivuga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu nikosa ivyo turavyemanga icakozwe citwa gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ni kosa ariko ico tutahurije ko n'abariko bagera ico kibazo ni kubabikoze kuko gushika uyu munsi nta kintu na kimwe cemeza yuko abafashwe aribo bakoze ico caha rero ivyo bintu bibiri biratandukanye kuvuga uwakoze icaha n'icaha cakozwe ntibisa twebwe icaha cakozwe n'icaha naho itobaye ifoto y'umukuru w'igihugu ikaba ifoto y'umubyeyi w'umwana umwana ugasanga yayisize kwiranga ugasanga umwana yayitobaguye n'ikaramu riba rikosa niyitaba ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo cy'ishuri umwana azi yuko mu mwaka uza kizokwigiramo ubundi ni kosa rero kuvuga yuko atakosa riba ryarakozwe by'ukuri twoba twihenze nicyo gituma twemeza yuko ibyakozwe ni kosa ariko ababikoze nibo gushika iyi saha tutemeza yuko ari bajya bafashwe bashobora kuba bari mu bahunze igihugu bashobora kuba ari mu barezi bavuga bati reka duteranye abavyeyi n'abana na leta basigarana ibibazo bashobora kuba wanashaka n'abanyepolitike kuko n'ikibazo abanyepolitike bari kungukiramwo cane iyo gikomera kikaba ikibazo c'igihugu
kuva ku itariki ya makumyabiri na gatanu kugera ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa karindwi ishyaka ry'abademokarate rizahurira mu ikoraniro kaminuza convention mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha radiyo yanyu ijwi rya amerika izaba ihababereye
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ururimi rw'icyongereza ruri mu ntambamyi zabangamiye cyane abana b'abarundi biga mu gihugu cy'u rwanda ku ishuri rya rusumo high school abana bavuye mu ikambi ya mahama baremeza ko mu ntango cyari ikibazo ariko muri kino gihe ngo cyaratorewe umuti bariga nk'abandi bakanagwanira ibibanza bya mbere ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana kirehe high school ni ishuri ryisumbuye riherereye mu karere ka kirehe rikaba ryatangiye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri kino gihe rikaba rigeze ku banyeshuri igihumbi na mirongo ibiri n'icyenda nk'uko menyeshwa n'umuyobozi waryo iryo shuri ni rimwe mu mashuri yo mu rwanda yakiriye mu ndaro abana b'abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama babifashijwemo n'ikigo mezo shalom nduwayo boniface umwe mu bana mirongo ine na batatu b'abarundi biga kuri iryo shuri amenyesha ko mu ntango bitari byoroshye ariko uko byose bigenda neza tugihashyika ntitwavoma nta ngorane twahuye kuko bivanye n'uko tutari tumenyeranye wasanga nko mu kigo wasanga aho duhagaze turi twenyine turi mirongo ine na babiri uko twaje kuri iki kigo bigatuma rero kugira ngo ube waronka nk'umugenzi ukora ko risaci mu bintu bijyanye n'ibyigwa bikakugora ariko ko twagiye tuhamara imi- igihe niho tu- twagiye turonkamo abagenzi bakadufasha no kwinjira muri sisiteme nshasha nkusi frederic arongoye abandi kuri iryo shuri bita doyen arashima cyane ingene uno munsi babanye n'abo banyeshuri muri icyo kigo kirazira gukoresha ijambo impunzi kuko banka ko iryo hava ribakomeretsa bakibuka icyatumye bahunga ikintu cya mbere twabanje kubumvikanisha ndetse no kwirinda ni ukwiri- ku- kwirinda kubita impunzi kuko iyo tuza kwita impunzi twa- ba- twari kuba dusa nk'aho tubahaye akato ariko twirinze kubita impunzi kuko twari tuzi ko ngo atari umuco nyarwanda mbere na mbere twese tubashakaho ubucuti kugira ngo twumve n'amakuru y'iwabo uburyo bimeze tubabe hafi mu bibazo byabo urugero wenda yaba ari ufite ikibazo gis- ikibazo gishobora kumutera siteresi kigatuma amasomo ye atakugenda neza umuyobozi wa rusumo high school mukunzi emile amenyesha ko kugira bashike kuri uwo mubano mwiza bitizanye imbere y'uko bakira abo bana babanje kubasigurira amategeko agenga iryo shuri banabasigurira cyane cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda kandi uno munsi uwo muyobozi amenyesha ko ashima ingene abo bana bavuye imahama bigenza kuba baje turabakira ariko baj- tugerageza kuba umuco nyarwanda uko uteye kuko umuco wa kinyarwanda ushobora kuba utandukanye wenda n'uw'u Burundi ndetse tunaganiriza n'abana basanzwe bagenzi bacu basanzwe biga muri iki kigo nabo turabaganiriza tubabwira ko bagomba kumenya uburyo babafata nk'abashyitsi bakabinjiza muri sosiyete nyarwanda bakabafasha ndetse niwe yabona wenda ukoze ibitandukanye n'ibyo akaba yamwihanganira ahubwo akamwereka iki cyakoze atari ko gikorwa ahubwo cyakagombye gukorwa gitya kugeza igihe kizagira nabo tukabona tugakora management ya disipurine yabo n'abageni nk'uko n'abandi bana ba- dusanzwe turera tuyimanaginga tubona twebwe barinjiye muri sosiyete nta kibazo bafite ugeze mu kigo ntibabatandukanye n'abandi ubona ko ari nk'abanyeshuri basanzwe biga ahangaha nta kibazo mu gihe rero akaruhuko kagiye gutangura mukunzi emile amenyesha ko abo bana bazoca baja kuruhukira mu ikambi ya mahama aba banyeshuri ariko bobo bamenyesha ko ako karuhuko kazotuma basubira inyuma kuko ubuzima bwo mu nkambi butoroshe na cyane cyane ku bana baba batari kumwe n'abavyeyi babo desire tungimana kigali ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
muri ko mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu mwanya w'ikiganiro c'inkino mu kiganiro c'inkino umenyesha amakuru wacu jean claude munyandinda aratubwira ukugene abanonotsi b'u rwanda bariko bitegurira inkino mpuzamakungu za olympique za rio de janeiro mu gihugu ca brazil zimirije hasigaye iminsi cumi n'umwe gusa kugira ngo mu mujyi wa rio de janeiro muri brezil hatangire imikino olympique y'umwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dukomeje gahunda yacu yo kubagezaho uko imyiteguro imeze ku bakinnyi b'u rwanda eliya manirarora uzaba ayoboye intumwa z'u rwanda aradusobanurira ibirebana n'abazahatana mu mukino wo gusiganwa ku magare muri sikirizimu ni natani byukusenge mfite imyaka mirongo itatu n'itanu muha magana mirongo itatu na kabiri mu rwego rw'isi yamaze ukwezi mu bubirigi yakora kompetisiyo zitandukanye yagarutse mu rwanda icyiza ni uko ari gukora sirikwi ingana kandi ijya gusa n'iyo muri brezil azakora adriye niyonshuti we yabaye karifiye ntabwo ari invitasiyo muri rodi sekiringi bakarifiya igihugu bakarifiya igihugu uwatumye tubona karifikasiyo yari hadi janvier federasiyo abatekinisiye ba federasiyo basanze adiriye ariwe wajyayo kubera yuko mu magare ushobora kuba uri mwiza ahamanuka undi ari mwiza ahazamuka ushobora kuba uri mwiza ahatambika undi ari mwiza ahameze gutya epui ushobora kuba uri mwiza uyu munsi ariko nyuma y'amezi atatu utari we mwiza barasanze radiriye hari yuko hameze imiterere kuko twabahaye sirikwi bazakora n'imbaraga afite uba ari n'ahantu ari gukorera imyitozo muri dimension data ari we ukwiriye kujya muri jeux olympique karoperezanta igihugu ariko ni karifi nagira ngo mbabwire yuko eh, adrien niyo nshuti ari nawe uzaba kapiteni wa timu rwanda turiho kandi mu by'ukuri turebye imyitozo ye turebye ko afite experience na capacité ya, ya communication tubona ariwe waba kapiteni wa timu rwanda turiho ku ruhande rwa minisiteri ya siporo n'umuco ngo abakinnyi bazahagararira u rwanda barabikwiye kuko babonye uburenganzira binyuze mu nzira nyazo uyu ni emmanuel bugingo umuyobozi wa siporo muri minisiteri ya siporo n'umuco kuvuga rero ko abo dufite aribo babashije kugenda navuga ko aribo babashije kwigaragaza kuko umukinnyi wese uri ku rwego rwiza yahawe amahirwe yo kujya mu marushanwa ashobora kumukarifiya aha rero si si ikindi kigenderwaho ni karifikasiyo si shuwa yacu si uguhitamo kwacu ngo tuvuge ngo twarebye iriya disipurine iriya turayireka twarebye iriya turamureka abafite perforomance nziza bose barafashijwe uwabonye karifikasiyo uwabonye minima yakomeje gufashwa ni uko mwumvise hari abari itene ni uko mwumvise hari abavuye mu burandi n'indi myiteguro izakomeza gukorerwa hose twagiye tubafasha umuyobozi wa komite olympique y'u rwanda robert bayigamba arashimira amashyirahamwe y'imikino yashoboye gufasha abakinnyi gutsindira kujya mu mikino olympique nkagira ngo nshimire n'amafederasiyo kuko dusa nk'aho dufata imbuto zaturutse mu mafederasiyo kuko nibo bategura abakinnyi hanyuma tukagerageza kugira ibyo tufatanya federasiyo ya atetisme imaze kudukarifiya abantu bane ni bwa mbere mu mateka noneho na federasiyo ya sikizme mu magare dufite babiri bari karifiye mu mikino olympique ushize yari umwe ubwo turizera ko n'amaporogaramu ariho tuzagira n'abandi nabo mu gihe kizaza amakuru amaze kujya ahagaragara ku munota wa nyuma ni uko hari umwe mu bakinnyi wagombaga kuzaseruka mu gusiganwa ku maguru wamaze gukurwa ku rutonde na komite olympique mpuzamahanga uwo ni jean batiste simukeka wari mu bagombaga kuzahatana muri maraton impamvu nyamukuru yatumye jean batiste simukeka asezererwa ngo ni uko irushanwa yaboneyemo uburenganzira ritemewe na komite olympique ku rwego rw'isi iri siganwa ryari ryabereye ahitwa regio emeria mu butaliyani mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kurwanya igiturire ni umugambi ukomeye wa demokarasi muri leta zunze ubumwe za amerika ibyo byavuzwe n'icyegera cya sekreteri wa leta ashinzwe kuraba iby'ibiyayuramutwe ku rwego mpuzamakungu william brownfield amerika iri irakora ibishobotse kugira itange akarorero muri urwo rugamba mu guhakanira kwinjira muri amerika abayobozi b'ibihugu by'amakungu baregwa kurya ibiturire birimo kandi akigoro ko gukurikirana abatanga ibiturire cyo kimwe n'amafaranga yinjiye mu kigega aciye mu buryo budasobanutse yaba muri amerika cyangwa mu bindi bihugu byo ku isi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane ubushikiranganji bw'ubutungane bwarafashe amafaranga yari yanyurujwe agera ku miliyoni ijana na mirongo ine na zitatu z'amadolari ubu bushikiranganji buri mu matati y'amafaranga yibwe arenga umuriyaride w'amadolari muri iyi myaka ya nyuma ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwariyemeje kubandanya igikorwa cyo kurwanya igiturire ibyo bubikora bubicishije mu mugambi ujejwe kurwanya ibiyayuramutwe no kubahiriza amategeko yenere mu mpfunyapfunyo uwo mugambi ujejwe gutunganya ibikorwa byo kurwanya igiturire ku isi mu gihugu cya ukraine uwo mugambi warafashije ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gutanga ubuzi ku bahoze ari abasirikare no mu guha inyigisho abapolisi bashasha bagera ku bihumbi ndwi ubu abanyagihugu ba Ukraine barashimishwa n'ico gipolisi mu gihugu ca Guatemala muri Amerika yo mu bumanuko naho nyene harabaye intambwe itari nto mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta zunze ubumwe za amerika yabaye iya mbere mu gufashisha amafaranga guatemala kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani abakozi mu gisata c'amakori no mu nzego zitandukanye hamwe n'abakoresha ibiturire barafashwe na leta umwe mu bazwi cyane ni oto perez morina yahoze atwara guatemala yatanze imihoho mu mwaka uheze inyuma yo kumugira kw'amatohoza mu mwaka yaciye afungwa gukinga no kurwanya igiturire ni igikorwa cy'umunyagihugu wese ni muri iyo ntumbero leta zunze ubumwe za amerika iriko irafasha igihugu cya mexique mu gukomeza ingufu z'abamenyeshamakuru amashirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike hamwe n'abanyagihugu kugira bamenye gucungera ibyo leta yabo ikora william brownfield icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika avuga ko kurwanya igiturire ari urugamba rwo kurwanira agateka avuga kandi ko urwo rugamba rukorerwa hagati mu gihugu no hanze yaco kugira dukingire ubutunzi bwacu umutekano hamwe n'akazoza
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu arayisi bigira imana asubira tuwibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru yadushikirije arayisi urakoze fidela amakuru twabashikirije muri amerika umugambwe w'abademokrate urugurura ikoraniro kaminuza kuri uyu munsi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi ni mu gisagara ca philadelphia muri leta ya pennsylvania ikoraniro ahanini rigamije kwemeza hillary clinton nk'umuga- nk'umukandida azohiganwa na donald trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kabiri ariko imbere y'uko iryo koraniro ritangura debi waserman shulz niwe arongoye umugambwe w'abademokrate ahejeje gutangaza ko atanze imihoho icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ca sudani y'ubumanuko rieke mashare aragabisha abaperezida salvakire ko ataco atoca kubiri murambabarira n'amasezerano y'amahoro bateye ko umukono mu mwaka uheze mu kugena Taban Deng Gai ngo abe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ni ukuvuga amusubirire Taban Deng Gai havugwa ko ari we agiye gusubirira amashare yari umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka muri ico gihugu perezida Salva Kiir yari yatanze ikiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani carangiye no ku munsi wa gatandatu kugira Rieke Mashare abe yagarutse ijuba ariko Mashare gushika ubu ntarigera aboneka canke ngo bamenye irengero ryiwe mu gihugu c'Ubudagi naho abantu cumi barakomerekejwe n'igisasu caturitse mu gisagara ca Ansbach ni kiri hafi y'igisagara ca Nuremberg igitero cyahitanye n'uwagiteye igipolisi cyatangaje ibyo ejo ku munsi w'imana mu masaha yo ku mugoroba kibaye igitero kigira kane kibaye mu budage mu ndwi imwe gusa kandi kibaye mu gihe icyo gihugu cyari giheruka kubura abandi bantu icyenda bishwe n'umusore w'imyaka cumi n'umunani mu gisagara cya minice ku munsi wa gatanu muri turukiya naho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bafadikanije n'umugambwe uza ku isonga mu itavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriye hamwe mu myiyerekano yo gushigikira demokarasi no kunegura abashatse gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo rya cumi na gatanu ry'uku kwezi kw'indwi iyo myiyerekano yabereye mu gisagara cya istanbul ejo ku munsi w'imana komite mpuzamakungu y'inkino za olympique yaretse gufatira ibihano bibuza abanonotsi bose b'uburusiya kwitabira inkino za olympique zizoba mu kwezi kuza ku murwa mukuru wa brezil rio do janeiro ico kigo caciye gisaba komite olympique gutaha guha- guhata ingingo gufata ingingo ibuza abanonotsi bose b'uburusiya hamwe n'abategetsi babo kutitabira izo nkino zimirije muri ico gihugu ca brezil
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.